murumva ijwi ry'amerika turabashuhuje inshuti muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika tubaha ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo kuri iki cyumweru hano i washington dc muri kumwe na jeffrey mutagoma amakuru yacu turahera kuyo mu karere k'ibiyaga bigari byo muri afurika nyuma turaza gukomeretsa ku kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu rwanda aho guhera saa kumi n'ebyiri ni ikiganiro dusangira ijambo nk'uko bisanzwe buri cyumweru perezida paul kagame w'u rwanda yari yasabye abaturage gutinyuka bakamagana imikorere mibi y'abayobozi itiza umurindi ruswa ibi umukuru w'igihugu yabigarutseho ejo ku wa gatandatu mu karere ka nyamasheke aho yaganiraga n'abatuye ako karere umunyamakuru w'ijwi ry'amerika temistokle mutijima yari ahari ateguriye inkuru mu mbwirwaruhame ku kibuga cy'umupira cya kagano perezida kagame yashimye abaturage ba nyamasheke ku ruhare rwabo mu kwicungira umutekano cyane cyane mu gihe aka karere kimwe n'utundi dukora ku ishyamba rya nyungwe kari kibasiwe n'ibibazo by'umutekano muke waterwaga n'ibitero by'inyeshyamba za FRN aho umukuru w'igihugu akaba yabasabye gukomeza gukorana neza n'inzego zishinzwe umutekano bashimiye inzego z'umutekano ukuntu zashoboye guhashya umwanzi ariko inzego z'umutekano ntabwo zabigeraho ibyo byose mudafatanije namwe mwabigizemo uruhare nimwe mwabafashije kugira ngo batsinde uwo mwanzi mukomereze aho rero inzego zo zijye muzitabaza ari uko byabaye ngombwa namwe mufite aho mugejeje kandi niko byagenze abaturage mwarabanje mwirwanaho nimwe mwatangaga amakuru abatakaje ubuzima ariko nagira ngo rwose mbashimire cyane kuri ibyo perezida w'u rwanda kandi yongeye gukomoza ku mikorere mibi ya bamwe mu bayobozi badindiza abaturage bagamije kubaka ruswa asaba abaturage kutayihanganira bakayamaganira kure byanaba ngombwa bakabimugezaho ubwe ubanza ujya kureba mu biro akabanza akakujaragiza akakubwira genda uzagaruke ejo uzagira ute uyu ni umuco tugomba guca rwose byanze bikunze kandi ntimugatinye niyo bitwa ngo ni abantu ari babandi batunguka bakabona ko mukwiye guhungabana cyangwa kwiruka buriya iyo twabamenye burya bajya ku murongo ntabwo abo mujye mwifatanya mu byanjye ndetse murebe uko mwabitugezaho tubirwanye nta ruswa nta bituga ku kazi nta
kimwe n'ahandi yanyuze muri uru ruzinduko rw'iminsi ine inyamasheke naho byagaragaraga ko abanyotewe no gutura umukuru w'igihugu ibibazo ari benshi cyane ibibazo byabo ahanini byiganjemo iby'akarengane ndetse n'iby'ubuhemu n'ubwambuzi bakorewe na ba rwiyemezamirimo nkuyu ati hari umugabo umwe wavuye i kigali witwa habiyambere guillaume atwara ikawa z'abanyamuryango zifite agaciro ka miliyoni mirongo ine n'esheshatu n'ibihumbi ijana na mirongo itanu n'umunani ibyo byabaye ryari byabaye muri bibiri na cumi na gatandatu wabigejeje he reka mbashaka kumenya icyo gihe hari abayobozi bicaye hano n'abandi badahari twabigejeje mu nkiko turamutsinda dushaka umuhesha kugira ngo aturangirize ikibazo amakuru twakuye muri rdb no mu kigo cy'igihugu cy'ubutaka batubwiye yuko yakoze uburiganyambere imitungo yiwe tuyayiyandikishaho icyo kibazo cyawe kirakemuka vuba murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika niba atanahari bazashaka bazakurikirana umutungo we niba yaba yawushyize mu yandi mazina y'abandi bantu bizamenyekana bazavanamo ibigomba kwishyurwa abantu aha kandi hongeye kugaragara bimwe mu bibazo perezida kagame ubwe yagiye atangaho imirongo y'uburyo bwo kubikemura mu myaka yashize ariko bikaba bigaragara ko nta cyigeze gikorwa mu kubikemura uyu yatangaga ikibazo cy'inzu yaguze kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ariko kuyegurirwa bigatambamirwa n'ubuyobozi bwa banki nkuru y'igihugu beneri ikibazo yari yagejeje ku mukuru w'igihugu mu bihumbi bibiri na cumi n'icyenda ariko kikaba kitarakemukana n'ubu nyakubahwa perezida wa repubulika n'ikibazo mwaragikemuye musanze mu gihe uwitwaga dr rivera aravuga ngo iminsi itatu inzira aba yatwanditseho kuva icyo gihe na n'ubu nkaba nabasabaga ko rimwe mwanyemura ikibazo kuko n'ubundi abo mu kuva icyo gihe n'ubu ntabwo byakozwe mu mpanya ko perezida barushwa imbaraga na beneri abayobozi bose bo muri nawe yumva ibibazo byanjye akumva ndarengana akambwira ati ujye wiragiza imana itonde itonde vuga buhoro abayobozi warebye ninde nande nande nyakubahwa perezida repubulika abayobozi b'akarere ka kamonyi bose barabizi n'abadepite bashyizeho komisiyo komisiyo irambwira ngo iminsi ingahe kiraba gikemutse ari uwo dr arivera mwagishinze nawe yarambwiye ati iminsi itatu birakemuka nawe bukeye arambwira ati ni ukwiyambaza imana nyakubahwa perezida repubulika mbaye ntasenga bwo natwarwa ibyanjye ibyo ntawe bihuriye minisitiri gatabazi iki kibazo mu minsi itatu kizabe cyakemutse aho i nyamasheke perezida kagame yashimiye abaho ku kuba baramutoye ku bwinshi mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi ababwira ko we ubwe yiyumvamo ko bafitiye umwenda wo kubafasha gutera imbere aka ni akarere kaza ku mwanya wa mbere mu dufite abaturage benshi bakennye mu rwanda aho ibarura riheruka ku bijyanye n'imibereho rusange y'ingo ryagaragazaga ko mirongo itandatu n'icyenda ku ijana by'abatuye nyamasheke babayeho mu bukene abagera hafi kuri mirongo ine ku ijana bakaba bari mu bukene bukabije ni akarere kandi gafite ikibazo cy'imihanda myinshi idakunze kuba nyabagendwa cyane cyane mu bihe by'imvura ibyo byose umukuru w'igihugu akaba yabijeje kubafasha kubikemura biteganijwe ko nyuma ya nyamasheke perezida kagame akomereza uruzinduko rwe mu karere ka karongi nako ko mu ntara y'uburengerazuba temistokre mutijima ijwi ry'amerika mu burengerazuba bw'u rwanda tujye muri repubulika ya demokarasi ya kongo aho impunzi z'abarundi ziba mu nkambi ya lusenda iri mu burasirazuba bw'icyo gihugu zivuga ko zugarijwe n'inzara bitewe n'uko bamaze amezi agera kuri abiri badahabwa amafaranga yo kugura ibiribwa umunyamakuru w'ijwi ry'amerika vedaste ngabo nibyo atubwira nyiranzira josiane ni umubyeyi wo muri inkambi ya rusenda aba muri viraje ya cumi na kabiri afite abana barindwi asobanura yuko bugarijwe n'inzara bitewe n'uko ishami ry'umuryango w'abibumbye ryitaho ibiribwa rya pamu rimaze igihe kirekire ritabahereza amafaranga yo guhahisha ikibazo cy'inzara kindenga cyane kabisa indengera turembetse abana barirwa inzara hamwe hamwe no ku mugoroba bakajyamuka ni ukuri imana no kwiyodufasha bakadupokeza je napokiye amafaranga ibihumbi amajana atatu na cumi na bibiri hari mu kwezi kwa gatandatu gushika uyu munsi ngira n'ijana na rimwe amafaranga ashira- ashira mu madeni kubera ko baza batinze izi mpunzi zivuga yuko amafaranga angana n'ibihumbi cumi n'icyenda magana atanu by'amakongomani pamu igenera buri mpunzi mu kugura ibifungurwa buri kwezi ari makeya cyane ku buryo ayo mafaranga adashobora kurangiza aya mezi abiri impunzi zimaze zidapokera igihe napokera napokeye ibihumbi majana atatu na mirongo icenda ariko ayo mahera ntacyamariye kubera nari mfise amadeni menshi nararishe subira ndasumira abana umuceri nabasumiye umufuko nagenda kugura ibihumbi mirongo itanu n'umunani ubufu ubu bugeze ku mirongo itatu n'umunani agafuko ka sembe nta n'icyo byamariye kandi nari mfise amadeni menshi ubu abana barahangayitse n'inzara ukuntu mbayeho mbayeho nabi rwose rwose rwose na mbere yaba ari ibindi hoho bodufasha bakaza kudupokeza n'ingoga nabo ubundi tugatanguye guhamba bamwe bamwe kubera uku gutinda guhabwa amafaranga yo guhahisha usanga zimwe mu mpunzi zijya gusabiriza imboga ku kiyaga cya tanganyika izindi nazo zisabiriza amafaranga mu tubari mu gihe izindi nazo zijya gucuruza inkwi kuri tanganyika ndiba mfise imyaka mirongo itandatu n'itanu mbayeho nabi sindima singira gute ntitugira n'ikintu na kimwe n'icyo dufasha dutunzwe no gusabiriza ngaha naho dusaba ntituronka kuko nabo ntacyo bafise twebwe turasaba icyo dusaba rero ni uko botugarukira ko mu maguru masha tu- bagahembura n'abakigoyagoya yewe kugira mfungure ndiko ndahangayika ngenda nita ngo ngiye guhiga n'udukwishore kuri tanganyika ubu unyabuganda byo bajya nabona abo bahungu nabo bari iyo ruguru ntibigikunda ubu kurya bajya ku ipigu bajya rimwe ku munsi turiye mu ijoro tuzosaba kurya kandi mu ijoro nahone ubuntu butanafasha mu rwego rwo kurwanya ibibazo by'inzara igenda yibasira impunzi zimwe muri izi mpunzi zahingaga imyumbati n'ibijumba ariko zivuga yuko abantu bitwaje ibigwanisho bazisahura mu mirima yazo kandi n'igituma n'iyi nzara iteye n'abarimiye iyo ruguru bose barahombye baragiye gusoroma bahura imirima barayiranduye bagira bagende bakabahi- bakabirukiza ubuhiri ni ukuri bese iyo ruguru barahembye niyo cyo gituma inzara yateye ubu umuceri nawe ugeze kuri bibiri n'atanu kigozi kare wagugwa icyatanu none ubu muri ino ndenga umuntu aramara umunsi wose atariye iminsi ibiri ijwi rya amerika ryagerageje kuvugisha ubuyobozi bwa pamu kuri iki kibazo cy'inzara ntibyadukundira gusa umuyobozi userukira impunzi z'abarundi mu rusenda jimmy bishemeye avuga yuko pamu yiteguye kuza guheza impunzi ubufasha bw'amafaranga yo kugura ibifungurwa Eh, shirahamwe rigejeje kudufungurira pame baravuze yuko ku ruhande rwabo bahejeje kwitegura musanzwe mubizi yuko eh, ibifungurwa baduha babicisha mu buryo bw'amafaranga ibanki basanzwe bakorana niyo badusiguriye yuko idafise amafaranga bariko barayegeranya ku banki nkuru y'igihugu barasabye ku- kuri banki nkuru y'igihugu kugira ngo bashobore kubahereza eh, amafaranga mu bubiko bwabo n'amafaranga afise ibyo bitari kidite nabyo bafise bariko baregeranya mugabo ku ruhande rwa pame mu byo gutegura intonde n'ibindi bikenewe barahejeje turamenyesha yuko izi mpunzi zugarijwe n'inzara mu gihe ibiciro by'ibiribwa ku masoko nabyo byaduze vedasengabu ijwi rya amerika uvira ukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi tugeze mu mwanya w'ikiganiro ejo dutegurirwa n'urubyiruko rwo mu rwanda iki ni ikiganiro ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo tubaye ikaze ni mwese muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira ku murongo w'ijana na kane n'ibice bitatu fm ni umwanya w'ikiganiro ejo mutegurirwa n'umuryango ejo yufu eko ukorera i kigali mu rwanda ikiganiro cya none gihagarariwe na roger nigena mizero kirispe ari ku buhanga bw'ibyuma kuri mikoro mugiye kubana nanjye uyisabye christine nizere ko namwe mukurikiye ikiganiro mumeze neza mu kiganiro cya none tukaba tugiye kuganira ku ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge mu rubyiruko aho uyu munsi turi bugaruke ku ngaruka zizagira ku bazakomoka kuri rumwe mu rubyiruko rukoresha ibiyobyabwenge ibiyobyabwenge ni ikintu cyose gihindura imitekerereze n'imyitwarire bikagira ingaruka ku buzima bw'umuntu cyaba kinyowe gihumetswe n'ubundi buryo bwose cyafatwamo bikaba bigira ingaruka ku mubiri ingaruka ku buzima bwo mu mutwe ingaruka ku mibanire n'abandi ku murimo ndetse n'ingaruka kuri ejo hazaza aho ubikoresha turaza kumva icyo urubyiruko rubivugaho ese baba batekereza ko hari ingaruka zizagera ku bazakomoka ku bakoresha ibiyobyabwenge turaza kumva kandi ubuhamya bwa ntirenganya fabrice atubwira zimwe mu ngaruka zageze ku bamukomokaho kubera yakoresheje ibiyobyabwenge ntimuze gucikwa kandi n'ikinamico nkugire aho tugeze ku gace ka gatandatu
reka nkubwire kuri kiri kiganiro ejo kuri radiyo ijwi ry'amerika ni ku ijana na kane n'ibice bitatu fm
ikaze nanone mu kiganiro ejo mutegurirwa n'umuryango ejo yufu eko ukorera i kigali mu rwanda aho uyu munsi turi kuganira ku ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge mu rubyiruko ariko tukaba turi kwibanda ku ngaruka zizagera ku bazakomoka ku bakoresha ibiyobyabwenge ubushakashatsi bwa bibiri na makumyabiri na rimwe bwakozwe n'ishami rishinzwe ubuzima bwo mu mutwe mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima rbc bwagaragaje ko makumyabiri na gatatu n'igice kimwe ku ijana by'urubyiruko rwo mu rwanda rwabaswe n'ibiyobyabwenge bikomeye ndetse n'agahinda gakabije urugero rw'ibiyobyabwenge rukoreshwa ni urumogi kokayine heroyine izwi nka mugo bikaba bigira ingaruka nyinshi mu buzima haba ako kanya cyangwa ahazaza h'uwo muntu unywa ibiyobyabwenge mu ngaruka z'ahazaza harimo ubugumba agahinda gakabije ku buryo abagukomokaho bashobora kugira ipfunwe ryo kwitwa abana bawe cyangwa nabo bakabikoresha bagendeye ko babonye nawe ubikoresha urubyiruko rwo mu karere ka burera bahamya ko hari bagenzi babo usanga barabaswe n'ibiyobyabwenge ku buryo bibashora mu ngeso mbi bikabangiriza ahazaza ni mu kiganiro bagiranye na mugenzi wacu ishimwe honore reka tubumve turagaruka mu kanya ubundi ntabwo wavuka ngo usange ababyeyi bawe bakoresha ibiyobyabwenge ngo ubu ubyitaze kubikuriramo nawe niyo nkomoko rero ibiyobyabwenge urabona byakubasasa kubyikuramo ntabwo biba byoroshye nanone byasaba n'ubufatanye bwa leta mbere ryangiza mu bwonko rigatera kanseri ritera n'ubugumba rituma umuntu atabyara nyine ahubwo ingaruka n'ubu ziriho urebye nta rwanda rw'ejo dufite none se urubyiruko ni rwo ruri kwinywera ibiyobyabwenge cyane kurusha abakuru bamenye ubwenge wumva rero ni ikibazo dufite cyane cy'ingaruka zizabaho mu rubyiruko rw'ejo benshi bagenda bangirika mu mutwe mwana agata ishuri yari afite ubwenge bwo kwiga yari afite ubwenge bwo kuzishakishiriza ariko kubera ibiyobyabwenge akangirika mu mutwe kubera inzoga uburere bakura k'uwo mubyeyi ni ubuhe kandi ari ubikoresha abana bari kubyara uzasanga kubera ko arirwo rwanda rw'ejo ugasanga narwo ruriyandaritse kuko nta kuntu waba ubona mama wawe atashye ahita z'ijoro yariyandaritse ari kumwe n'umugabo yanyweye kuri ibyo biyobyabwenge nawe ngo ube muzima usanga n'umwana we ari kumuha ugasanga nawe ejo usagiye kwiga nawe ari kwigira nka bya bindi bya nyina igihe kizaza nta mbaraga bazagira nta n'ubushobozi bazagira kuko dore ingaruka ziri kubageraho nta bitekerezo bari kugira nta kintu bari gukorera ababyeyi babo ni uguke banywa ibyo bitabi bakanywa izo nzoga bakaza bameze nk'i mbese bataye nk'umutwe nyina yankababwira ati mukore iki ngiki ugasanga nta kigenda ushobora kubyara umwana utuzuye kubera wakoresheje ibyo bintuza nyine ibyo biyobyabwenge kuba amayibobo nyine tukajya mu mihanda no kuba abantu bo nyine babitaza mu bintu nyine byinshi cyane nko kubura akazi ubundi ntabwo wavuka ngo usange ababyeyi baba bakoresha ibiyobyabwenge ngo ubu byitaze kubikuriramo ubwenge ntabwo waba uri ku gihe iyo babikoresha utakaza byinshi ugasanga barwanye n'ababyeyi ahantu hato na hato ugasanga bari kwica umubyeyi we bagahora ku muhanda batiteza imbere ugasanga nibwo babaye bambaye ibobo nibwo bari kwiba abantu
kadushimire urubyiruko rwaganiriye na mugenzi wacu ishimwe onure ku kiganiro cyiza bagiranye aho bagaragaza ingaruka babona zizagera ku bazakomoka ku bakoresha ibiyobyabwenge ese udukurikiye ubona ari izihe ngaruka abazakomoka ku rubyiruko rukoresha ibiyobyabwenge bazagira mu gihe kizaza
ese hari igitekerezo wifuza kudusangiza ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi twandikire kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa se kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe
ntirenganya fabrice w'imyaka mirongo itatu n'icyenda kuri ubu ni umugabo ufite umugore n'abana batatu atuye ikibungo mu karere ka ngoma mu burasirazuba bw'u rwanda yatangiye gukoresha ibiyobyabwenge afite imyaka cumi n'itatu ubu akaba yararetse kubikoresha aho yaganiriye na mugenzi wacu noel ishimwe amusangiza zimwe mu ngaruka zamugezeho we ndetse n'umuryango we kubera yakoresheje ibiyobyabwenge reka tubumve turagaruka mu kanya azina yanjye banyita nirenganya fabrice mu by'ukuri ngewe nza muri uyu mujyi wa kibungo naje afite imyaka irindwi mama amaze gupfa ariko nabaye mu buzima bubi ndara mu kiraro mbega imvura yagwa mu ijoro ikanembana nkumva nakonje n'imyenda yose noneho mu rugo sinigeze ntekereza gusubirayo bitewe n'akababaro navuyeyo mfite nahise acuruza ibiyobyabwenge urumogi inzoga za warage nkanywa n'agacupa nari ifite imyaka cumi n'itatu nabiretse afite imyaka makumyabiri nibwo naretse kubicuruza ariko nkinywera agacupa k'inzoga konyine ariko ubu maze kubohoka hanyuma se wabonye icyo gihe ari izihe ngaruka ibyo biyobyabwenge byagiraga ku mibereho yawe numvaga ubwenge nari ifite ntabwo nari nyibugira n'utwo dufaranga naratubonaga nkagenda nkatunywera nkatujyana mu kabari nkinywera agacupa umuryango wanjye ukaburara ngicuruza ibyo biyobyabwenge ni bwa buzima bubi naguhaye nabaga mu kiraro baradufataga bakadufunga rimwe na rimwe tukabakwepa tukiruka ni izihe ngaruka ibiyobyabwenge bigira ku bakomoka ku bagize imiryango ibikoresha mu rugo rwanjye bashobora kurara ubusa cyangwa se bakarwara bwacya akajya mu mirire mibi bakajya mu muhondo kandi nabitayeho kandi igihe nanyweye icyo kiyobyabwenge n'ako gacupa nakanyweye bo bakarara ubusa ni ikibazo gikomeye rero kwica abana nabi gutya hanyuma ukoresha ibiyobyabwenge waje kubisohokamo ryari ubisohokamo gute ngewe ibiyobyabwenge nabivuyemo ejo bundi hamaze nk'ukwezi kumwe njye nageze nkazajya mbinywa nkumva umutwe urazengerera no mu buzima nkumva mbuze intege n'ibyo nikoreraga simbibashije nakora gake nari umuntu ufite imbaraga nkumva wapi ndabyihoreye nkakoraho gato simbashe kubona uwo mugati rero ejo bundi nibwo nahuye n'umukozi w'imana aranyegera hari igiterane hariya kuri metodesite none haranganiriza numva ko ngomba kubegera tugafatanya gusenga imana ibiyobyabwenge nkabyihorera ubu warabiretse narabyihoreye ubu nta kintu njyamo abakozi b'imana bamaze kunyigisha uko agiye numvishe mbohowe pe no ku mutima wanjye ku mutima wanjye ndumva ntacyo uri kuwushinja umuryango wanjye ubu mfite umugore umweya n'abana batatu ejo bundi kuva aho duhuriye ni abakozi b'imana mu giterane natangiye kubana neza n'umuryango mo turajyana neza mu murongo umwana ku gasukari arakabona n'agakoma kakanywa nta kibazo kirimo rwose
ubu ukora iki ubu ndi umuntu ukunda kwikorera uturakaraka tw'amajaride ubu nta kibazo n'ibyo biyobyabwenge numva ntazongera no kubinywa ahubwo ngiye kwegera n'abandi babinywaga mbajyane nabo babireke inama nabagira ni uko bareka ibyo biyobyabwenge kuko bizatuma bapfa mu mutwe cyane nta n'ikintu bateze kwigezaho
arakoze cyane nsengiyumva fabrice ku buhamya yaganirije mugenzi wacu noel manishimwe aho mwiyumviye zimwe mu ngaruka zageze ku muryango we bitewe n'uko yakoresheje ibiyobyabwenge harimo kuba ataritaga ku muryango we kubera yari yarabaswe nabyo iki ni ikiganiro ejo mukomeje gukurikira kuri radiyo ijwi rya amerika ivugira ku murongo w'ijana na kane n'ibice bitatu fm mbibutse ko turi kuganira ku ngaruka zizagera ku bazakomoka kuri rumwe mu rubyiruko rukoresha ibiyobyabwenge mu gihe baba batabiretse nsengiyumva inosa umuganga w'imitekerereze n'imyitwarire bya muntu mu bitaro bya karayes ndera ahamya ko ingaruka z'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge zitagera ku bikoresha gusa katumwumve turagaruka mu kanya buriya baravuga ngo wibahetse ababwiriza uwo mugongo aha rero nkaba navuga ko niba umwana abona iwabo bakoresha ibiyobyabwenge akenshi na kenshi afite afite ibyago by'uko nabo ashobora kuzabikoresha kimwe n'uko ashobora kutazigera abikoresha na rimwe kubera ko yabonye ububi byagize ku babyeyi be ariko imibare n'ubushakashatsi bwagiye bugaragaza ko ahanini ingaruka ari uko uriya mwana ukomoka kuri bariya babyeyi abikoresha kuko nibyo biba biri mu rugo ikindi ni uko umwana yigana burya ibyo ababyeyi be bakora hariho n'ikintu cyo kumva ko utishimiye kuba wagira ababyeyi bameze batyo iryo pfunwe naryo riza mu ngaruka zo kuba aturuka mu muryango gukoresha ibiyobyabwenge hari n'izindi ngaruka nyinshi ni uko abo bana bashobora no kuba imfubyi urubyiruko rubagana rufashwa gute abatugeraho hano ku bitaro by'indwara zo mu mutwe bya ndera kubanza kumufasha gusubiza ubwenge ku gihe hanyuma noneho tugatangira kuganira ku mpamvu nyirabayazana watumye akoresha ibiyobyabwenge kuko utamufashije kumenya icyabiteye n'ubundi aba ashobora kuzongera yataha akongera akabisubiramo iyo rero uko agenda abibona niko tugenda tumufasha noneho kwimenya kugira ngo ubutaha azabashe kuba yakwigiramo imbaraga zimurinda gukoresha bya biyobyabwenge kubasha gutsinda ryarari akaba akeneye undi wabimufasha ari we muganga nko mu kwezi kumwe mirongo icyenda ku ijana by'abaza bakoresheje ibiyobyabwenge baba ari urubyiruko ni benshi ku buryo abo ngabo ni ababashije kuza kwivuza tubabwira ko umuntu ntabwo ari uyu munsi umuntu ni uw'igihe kinini ni uw'igihe kinini uyu munsi wenda ni umusore ariko ejo cyangwa ejo bundi azakenera gushaka gukora umuryango kubaka urugo urwo rugo rufite uko abana bazamuvukaho bafite uko bazashaka kumenya uko umubyeyi we yabayeho ibyo ngibyo rero turabibabwira bikanabababaza bikanabababaza akenshi hari n'igihe biba n'impamvu yo gufata icyemezo bakavuga bati umwana wanjye atazumva nayitwaye nabi turashimiye cyane ku mwanya muduhaye murakoze cyane
arakoze cyane nsengiyumva inosa umuganga w'imitekerereze n'imyitwarire bya muntu mu bitaro bya karayesi ndera mu kiganiro cyiza yagiranye na mugenzi wacu ishimwe honore nizere ko mwaryoye n'ikinamico ngira nkugire mbibutse ko kandi namwe bakunzi b'iyi kinamico mudahejwe mwajya mudusangiriza ibitekerezo byanyu mutubwira ikino kinamico imaze kubagezaho dukomeje kanakire mugenzi wanjye uw'icyeza christela atugezeho ubutumwa mwadusangije mu kiganiro cyatambutse ubushize aho twaganiriye ku burenganzira bw'umuturage mu gutanga igitekerezo ikaze cyane christela amakuru y'iminsi amakuru yanjye ni meza rero bakunzi b'ikiganiro nk'uko mugenzi wanjye amaze kubibabwira tugiye kubagezaho ubutumwa mwadusangije mu kiganiro cyatambutse ubushize nababwira ko twaganiriye ku myumvire ya bamwe kugomba kumvira inama zose ugiriwe n'abantu utabanje gushishoza aho twibazaga tute se ni ngombwa ko igihe ugiye gufata umwanzuro cyangwa icyemezo runaka ugomba gukurikiza inama z'abantu muri iki kiganiro nababwira ko twabagejejeho ubuhamya bw'umwe wumviye akanashyira mu bikorwa inama zose yagiriwe atabanje gushishoza akaba yaragezweho n'ingaruka si ibyo gusa twanaganiriye n'isimbi shingiro anuwarite akaba ari umubyeyi umenyerewe ku mbuga nkoranyambaga nk'isimbi rya yesu mu kiganiro twagiranye yatanze inama zitandukanye z'uburyo abantu bashobora kubaho mu buryo buhamye aho yavuze ko kwemera inama mugirwa utabanje gushishoza biterwa ahanini no kutigirira icyizere bikanashingira ku magambo y'urucanege wagiye ubwirwa bikica amarangamutima yawe si ibyo gusa twanabagejejeho n'ibitekerezo bitandukanye by'urubyiruko rusanzwe ruteranira muri meso de jeune kimisagara badusangiza byinshi bitandukanye kuri iyi ngingo twihuse asumani uherereye mu karere ka kayonza yagize ati kugirwa inama ni ingenzi ariko ni ngombwa ko umuntu ashishoza agafata umwanzuro wa nyuma naho kwizera eri uherereye mu mujyi wa kigali yagize ati gukurikiza inama zose ugiriwe si ngombwa hari ingaruka bigira kuko usanga abantu bakugira inama bitagenda neza bakaguseka naho dusengimana matusera uherereye mu murenge wa jari mu karere ka gasabo yagize ati ntabwo ari ngombwa gukurikiza inama mbere yo kugisha inama ubanza gusobanukirwa neza umubano usanzwe ufitanye n'uwo muntu ugisha inama ukamenya imyitwarire ye mu buzima busanzwe naho uwiringiye imana pascal uherereye mu karere ka bugesera mu murenge wa gashora yagize ati kugirwa inama bigufasha gufata umwanzuro mwiza ariko umuntu aba agomba kubitekerezaho ntiyihutire kubishyira mu bikorwa Ah, bakunzi b'ikiganiro tunakomeza hari ibitekerezo twakiriye ku ikinamico nkugire tuyisenge fabien uherereye mu karere ka muhanga mu murenge wa rongi yagize ati nta cyiza cyo kugira urwango usanga hari abantu bagenda bavuga ko bagenzi babo baroga bikagera no ku bana bikabatera ipfunwe naho mushimimana chantal uherereye mu karere ka nyamagabe yagize ati impunzi n'abaturiye inkambi bakwiye kurushaho kugira ubumwe aho kugirirana ishyari ko bamwe bari abatunzi ariko kuri ubu bakaba barabaye impunzi ubuzima bwarahindutse bishingiye ku mateka bagize bakunze b'ikiganiro mudukurikiye ibi ni byo bitekerezo mwadusangije tuzasubira ubutaha mu mwanya nk'uyu arakoze cyane christelle ndetse namwe mwatwandikiye ku ngingo twaganiriyeho ubushize mbibutse ko tugeze ku musozo w'ikiganiro cy'uyu munsi aho twaganiraga ku ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge mu rubyiruko ariko cyane cyane tukaba twibanze ku ngaruka zizagera ku bazakomoka ku rubyiruko rubikoresha aho usanga akenshi urubyiruko rukoresha ibiyobyabwenge rudatekereza ku hazaza harwo nshimire mwe mwese twabanye kuva ku ntangiriro z'ikiganiro kugeza ku musozo nashimire rojeni y'igena wari uhagarariye ikiganiro ndetse na mizero kirisipe wari uri ku buhanga bw'ibyuma ngemwe abanye kuri mikoro nari wisabye christine naho ubutaha
ijwi ry'amerika ku bufatanye na furashi tivi yo mu rwanda izajya bagezaho ikiganiro bungabunga ubuzima ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi ni buri cyumweru ya saa kumi n'imwe n'igice no kuwa kane saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba kuri furashi tivi mwakurikiye icyo kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye zirimo facebook na youtube kuri radiyo yacu voa turabaranditse
radiyo ijwi ry'amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi ry'amerika
inshuti muduteze amatwi mu masegonda make tuba tugeze ku isaha kumi n'ebyiri murumva ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru ibiganiro byashyizwe hamwe na nadia taha naho kuri mikoro mwari kumwe na jeffrey mutagoma amahoro n'amahirwe kuri mwese mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ku ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guca